Obbo Jawaar Mahaammedee fi miilotnis waliin hidhamanii beellam isaaniitiin armaan murtii federaalaa dhufan taatu malee dhaddachii jidduu hojjete wanni tun jidduu hojjettee fi maatii fi warri beellam kana caqasuuf man murtii dhufetti wayaa hadhoo yookaan ammoo keelloo naqateetiin dhufe seenuu dhoowwan kan irratti poolisiin nam hiite warri himatamelleen tan irratti iyyannoo dhiyeeffate warri dhaddachi dhufelleen kaanilleen rakkanni gargaraa himate oduun duubatti deebiin. Mootummaan Somaalee waan maatiin biyyi isaanii ijoollee ta'e dhossaan lol Itoophiyaatti erguun oolanii jedhaniitiin himatanii dhiiressa mootummaan akka ittiin mudduutti jiran akka maatiin jedhanitti ijoollee isaanii leenjii kaan guuranii Akka isaan naannoo Tigraay keessatti lolanii dhossaan Eertiraatti ergan. Tajaajilli bilbil naannoo Tigraay kakalee addaan citee jedhanii ammiyaayyuu hojii deebi'ee jedha akka bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti. Akka itti gaafatame bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti wanni tajaajila bilbilaa kute karaa caasaa faayibar ooptikii jedhanii kan maqalee irratti hammaate waan ammeessillee ammatti qorachuu jiran. Taatullee akka bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti naannoo tanatti tajaajila bilbilaa deebisuun nam tursuu dandeetti. Taatullee hojiitti jiran. Gaanaan pireezidaantii isii Kaduri Kadiyoo tana lubbuu dhabe arri teessoo mootummaa isii karaa keessatti awwaalatte. Pireezidaanti Jeeri Joon Raawuling nambar kum tokkoof dhibba sagaliif saddeettamii tokkooti akka hum lamaaf tokko waraanaan biyyisuun bulchaa ture. Eega immoo akka pireezidaantiitti filatame. Pireezidaantiin kunin ganna torbaatamii sadeessoo irratti ijaare yookaan ammoo lubbuu dhabe. Waan lubbuun dhaballee dhiideessanii hin himne. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden kalee jedhetti bulchiinsi isaa akkuma duraallee hin jedhe qorsi koronaa miliyoona dhibba lamaa bitateetiin naannolee qooduuf furfoo jira. Ameerikaatti nama miliyoon 25 caala irratti vaayireesii koronaa argane nama kum dhibba furiitiif kum 25 caala galaafatu kubi kunin Ameerikaatti akka kanaan addunyaa dur jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waan Ameerikaan qabdu cufaanuyyuu hajaja bara waraana baafataniin dhib kana biyyirraa dhowwuuf qophii jirraa jechuun dubbate. Qorsi vaayireesii koronaa addunyaan argatte walii qooduu jirtu kana ammaan tana warra humna laafaatii kennuu jiran jaarrolee fa'aa hojjettoota fayyaatii fi nama kanatti argachuu jira walumir mammarsuu jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden balaa jijjiiramee qilleensa addunyaa ittiin dhufuu danda'u liqeessuu fi karoora mootummaan isaa ittiin hojjetu irratti har'a hajaj baasaa jedhaniitiin eeguu jira hajaj baaseetiin mallatteessa. Akka odeemtuun biiroo bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House Jeenis Saakee jettetti balaa gugurdaa Baayiden ganna afran dhufarratti hojjetu keessa tokko balaa jijjiiramee qilleensa dhufuun irratti hojjechuu. Joo Baayiden jijjiirama qilleensa irratti duuluu fi ministeera hajaa alaa Ameerikaa kaduri Joon Keerii hojii tanatti file. Joo Baayiden waliigaltee addunyaan armaan duratti balaa jijjiirama qilleensa irratti hojjechuuf waliigaltee Ka Paarisitti irratti waliigalaan Ameerikaa deebisuuf hajaj baasuu jira. Pireezidaantiin Ameerikaa kaduri Doonaald Tiraamp ammoo Ameerikaa waldaa sun keessa hin baase. Kana maleellee Joo Baayiden Ameerikaa keessatti lafa mootummaan federaalaa bulchu keessa zayitii fi gaazii akka hin baafne hajaj baasuuf deema. Raashaan teessoo mootummaa sii Mooskootti manneen nyaataatiif manneen dhugaatiitiif manneen sirba halkanii koronaaf jedhanii cuufan kaanii haqa tokko halkanillee akka isaan banamaan hajajuu jirti. Arra jalqabee Mooskootti manneen akkana kunin hojii harka soddoma hojjetan dhiisaniitiin namni akka tansan deebi'ee hojjechuuf deema. Akka bulchaan Mooskoo Sergey Sobayaanii jedhetti biyyi isaaniitti koronaan diqqaachaa deemuutti jira. Taatullee namni akkuma durii kaan yoo geejjibii yaabbatuuf yoo lafa namni itti gobbate yaa'ullee maaskii hidhateetiin deema afaaniif funyaan illee gonofatee deema. Yuunivarsiitii fi manneen barnootaallee maan ta'uu akka malanii gurraan dhala jaha irratti waan jennu jennaa jira. Raashaatti nam miliyoon sadiitiif kuma dhibbi torbaa caalaa irratti koronaa argan. Kuma torbaatamii tokko caalaa galaafatu dhukkubi kunin. Addunyaatti nam miliyoon dhibbi tokko caalaa koronaa kana qaba. Nam miliyoon lamaatii fi kuma dhibbi tokko caalaa galaafatu dhukkubi kunin. waldaa awurooppaatii fi dhaabii qorsi koronaa hojjetu astraazenekaanii qooda qorsaa irratti wal dhabuu jiran waldaan awurooppaa astraazenekaanii qorsi koronaa miliyoon dhibba afurii sila biyyoota waldaa awurooppaatii kennuuf jedhe akka waliigalte kaanitti deemutti hin jiru mari'achuuf sila har'a hor ta'anillee horii sun hin taane eega immoo gara galgala gul hora kanatti hin deebinaa jechuutti jiran akka qara jedhanitti sila astraazenekaanii waldaa awurooppaatii qorsi miliyoon dhibba afurii kennuuf waliigalanii tan mirkaneessuuf jimaatti dhufu hor ta'anillee. bulchoota astraazeneekaa biyyi hedduutti qorsi koronaa kana gaafachuu jira humnaa ol waan taateef agum danda'anitti waliin ga'uu jirraa jedhu. Dhaabbileen mootummaan tahin jaa poolisiin Faransaay sanyii nam jibbaa namni miidhallee jedhaniitiin himachuu jiran. Dhaabbilee tan himachuu jiran keessaa tokko Human Rights Watch fi Amnesty International fa'a warra mirga namaatiif dabalamee nama irratti hojjetanii dubbatu. Akka himata isaaniitti poolisiin biyyi suni nama Afrikaatiif nama Araba wamcuuf irratti keessattuyyuu yooyyuu makiina dhaabanii waga gaafatanii tawarra itti uwwisan dhaabbileen tuniin akka caasaan poolisii faransaa wayyaa'u gaafachuu jiran waan himataniin kan ammoo biiroo muummee ministeera biyyisuniitii fi ministeera biyyi keessaallee yaayyuu xalaa'ee ergatan. Indooneeziyaatti ibiddi laf jalaa voolkaanoon gaarreen meraappii iddoolaa jaavaa keessaa tokkoetiin yoo akkam xiqqaate lolaan ibiddaa meetirii kum tokkootiif dhibbi shanii caalaa gaarreen keessa faca'e. Akka bulchootii jedhanitti gaarreen meraappii keessaa ibiddi laf jalaa kan tokko kunin hagan ga'u tokkumaan tokkaan voolkaanoon kunin aaraaf ibidda ol facaaseetiin gaarreen keessa ol ce'e. Warra naannoo sunitti dhiyaatu fa'aa baqachiisuu jiran indoneeziyaan ardii eeziyaa kibba ba'aa keessa jirti yoo hedduu ibiddi akkuma kan lafa jalaatu tokko oduun ammaaf qabnu ansoora fe'e.
Kan dhagaa jirtan as Waashinten DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. dhaddachi obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'aa yaada himatamtootaa caqasuuf irratti beellamamee ture addaan citee beellamni ka biraan kennamee jira. Dhaddachichi kan addaan citeef maatiin himatamtootaa fi namoonni dhaddachicha irratti argamuudhaaf dhufan uffata keelloo uffatan jedhaman akka hin seenne dhorkamuuf isaan kaan hidhamuu himatamtoota irraa komiin waan dhiyaateefi. Manichi murtiis rakkooleen rarra uumaman furamanii akka lakkoobsa Itoophiyaatti gaafa majjii 27 bara 2013 tti dhaddacha biraan ilaaluudhaaf beellama kennee jira. Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'aa har'a himannaa fooyya irratti jecha amantaa himatamtootaa dhageeffachuudhaaf beellamameetiniin ture sababa poolisiin maatii himatamtootaa fi namoota dhaddacha daawwachuudhaaf dhufan akka hin galle dhooggeen addaan citeetiniin jira. Himatamtoonni Obbo Jawaar Siraaj Mahammad, Obbo Baqqala Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa fi Obbo Hamzaa Adaana wal duraa duubaan dhaddachaaf akka ibsanitti maatiin keenna haala adeemsi haqa kennaa irra jiru daawwachuudhaaf dhufeetiniin dhoowwamuun sirrii miti jechuudhaan balaaleeffatan. Manni murtichaa dhaddacha erga banaa godheetiniin hayyame booda ammoo qaamoleen seeraa sababni dhaddacha kana ittiin ugguraniitiniin namoota dhoowwaniifis hin jiru jechuudhaan mana murtichaatiif komii isaanii himataniitiniin jiru. Namoonni dhooggaman hedduun isaanii uffata keelloo uffatan jechuudhaan kan dhooggaman ta'uu dhaddachicha irratti kan ibsame yoo ta'u isaanis deeggarsanuuf qabaniif dhufan waan ta'eef dhoowwamuu hin qabanis jechuudhaan himatamtoonni kaasan abukaatoleen himatamtootaa illee bifa uffataa namni uffatu irratti seerri dhoorgaa yookaan ammoo qajeelfamni kaahame tokkollee haala hin jirreen dhoorkiin kun taasifamuun sirrii miti kunis ol aantummaa mana murtichaa kan sarbe jechuudhaan mana murtichaatiif himannaa dhiyeessaniitiin hin jiru adeemsa kanaan himatamtoonni. osoo tasgabbaa'aniitiin miira qalbii sirriitiin hin jirre himannaa kana itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef dhaddachi addaan citeetiniin beellamni biraa akka kennamullee gaafatan abukaatoleen himatamtootaa. Manni murtichaa yaada dabalataatiif abbootii alangaa kan gaafate yoo ta'u abbootiin alangaallee bifa uffata namoonni uffatanii irratti kan rakkoo hin qabne ta'anillee garuu yaadaa fi xiyyeeffannaan uffatameef maali kan jedhu nu yaaddeessa jedhan kun osoo kanumaan jiru dhaddachi har'aa kun addaan cituun caalmattiyyuu himatamtoota waan miidhuuf osoo Dhaddachi kun itti fufee gaariidha jechuudhaan illee yaada isaanii kennan. Yaada bitaa mirgaa kan caqase manni murtichaa dhimma uffata namoonni uffataniitiin hin dhufaniitiin walqabateetiin qaamoleen nageenyaa marii itti dhiheessuu kan kaase yoo ta'u adeemsa kana keessatti namoonni hidhamanis jiraachuu malu akkasumatti ammoo maatiin keenya dhaddacharraa dhoowwaman jedhameetiin himannaa dhiyaateen walqabate namoonni akka dhaddachatti hin galle godhamaniitiin dhaddachi guutuudha jedhameetiin yaadamuu waan hin danda'amneef dhaddacha biraa jijjiiramaan gaafa ammajjii. 27 bara 2013tti rakkooleen har'a uumamaniitiin adeemsa dhaddachichaa danqanii jiran jedhaman sirraahaniitiin akka dhaddachi taasifamu manni murtii ajajeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.